Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo televezyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas immoo toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa waashinteen dc irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii sadaasa saddeet bara kuma lamaa akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo onkoloollee saddeetamii saddeet bara kuma lamaa kudha jaha qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu anbaf qaaduu morodaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti marii nageenyaa marsaa lammaffaan mootummaa itoophiyaatii fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti. jalqabamuu isaa waa'ee haala nageenyaa naannoo amaaraa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan mootummaa naannoo tigraay namoottan taayitaa irraa hari'uu isaanii akkasumas qophii torbanii dimookiraasii irratti. Dimookiraasiidhaa fi waa'ee lola gaazaa keessatti taasifamaa jiru dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan nu affeera amma gara oduutti darbina jal'annee gammadaan.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf jenne kunoo waraanni Israa'el nama Hamaasiif meeshaa waraanaa oomishu ka sadarkaa olaanaa ajjeesuusaa ibsee jira. Kunis humnootiin Israa'el gaazaa keessatti haleellaa qilleensarraa fi lafoo garee hidhattoota kanarratti xiyyeeffachuun yeroo raawwatanitti ta'uun ibsameera. torbanneen lamaan darban kana keessa konkolaataan fe'umsaa 81 dabalatee karaa gama masriin gargaarsi namoomaa gaazaa ga'eera tokkummaan mootummootaa osoo wal dhabdeen kun hin jalqabamin dura guyyaatti giddugaleessaan konkolaataan gargaarsaa 500 gara gaazaatti akka seenaa ture dubbata. ministiriin ittisa biyyaa israa'el loltoonni isaanii magaalaa gaazaa keessa sosso'aa waan jiraniif namoonni nagaa ka faalistiin hedduun karaa kutaa gama kaabaatiin gara gama kibbaa ka biyyattii sanaatti baqataa jiruu jedheera. ministiriin fayyaa gaazaa hamaasiin gaggeeffamu akka jedhetti lakkoofsi namoota haleellaa israa'eliin du'anii kuma kudhanii fi dhibba shan caaleera.
dhiyeessiin hir'achaa deemuu isaatii fi tarkaanfii israa'el irratti abdii kutannaan guddachaa waan dhufee fi namoonni kumaataman lakkaawamanu gaazaa keessaa miilaan baqachaa jiraachuun isaanis gabaasamee jira oduun kunis ittaan dhiyaata.
tokkummaan mootummoota akka jedhutti dhiyeessii nyaataaf bishaanii hir'achaa dhufuusaan akkasumas dhukaasa cimaa deemee fi loltoonniif taankileen israa'el itti dhiyaachaa waan jiraniif. abdii kutannaan guddachaa dhufee lammiileen faalistiinotaa kumaantamaan lakkaaman dabalataan gaazaa kaabaa keessaa miilaan baqachuu isaanii dubbata uummata gaazaa miliyoona lamaaf tuqaa sadii ta'u keessaa harki torbaatamaa ol kan ta'an manaaf qe'ee isaanii gadhiisanii akka jiran garuu lakkoofsi namoota karaa gara kibbaatti deemanii yeroo dhiyoo asitti saffisaan dabalaa dhufeera sababiinsaas waraanni haleellaa hamaas onkololeessa torba israa'el irratti raawwateen kan ka'e tarkaanfii haaloo ba'iinsaa israa'el fudhattu ji'a lammaffaa waan seeneefi rakkoo lammiilee nagaa yookaan siviilota gaazaa keessa jiranii kan ilaaleen addunyaan israa'el irratti dhiibbaa taasisu kan itti fufe yoo ta'u gareen biyyootii industiriin duroomanii g torba jedhamu har'a nyaata bishaan qorichaa fi boba'aan danqaa tokko malee akka gaazaa seenu akkasumas gargaarsa namoomaa seensisuuf jecha lolli akka dhaabatu gaafataniiru.
pirezidaantiin bulchiinsa yeroo kan naannoo tigraay obbo geetaachoo raddaa hangaa'oota sadarkaa olaanaa afur aangoo irraa kaasuu isaanii waajjirri pirezidaantii bulchiinsa yeroo feesbuukii ofii irratti odeeffannoo baaseen ibsee jira oduun kunis kunooti.
kanneen aangoo irraa kaafaman kunis obbo aalem gabra-waahid aangoo itti aanaa pireezidaantiitti gorsaa waa'ee dadammaqiinsa uummataa kan pireezidaantichaa obbo amaanuweel asaffaatti gaafatamaa waajjira pireezidaantii aadeliyaa kaasaa bulchituu godina tigraay kibba bahaa akkasumas obbo taklaay gabra-madiin bulchaa godina tigraay kaaba dhiyaa ta'uun ibsamee jira. dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii tigraay obbo radaay halafoom akka jedhanitti mootummaan itti gaafatamtoota hojii irratti akkuma ramadu gaafa hojii mootummaan irratti ramade hojjechuu dadhaban immoo aangoo irraa ni kaasaa jedhan xalayaan kololeessa 17 bara 2016 barreeffame maaliif kibxata kaleessaa guyyaa kudhan booda ifa ta'ee gaaffii jedhuuf immoo mootummaan yeroo ifa gochuu barbaadutti ifa taasisaa jechuudhaan obbo Radaay Halafoom dubbataniiru. Torban lama duras hoogganoota godinaalee naannoo sanaa ja'a hojii mootummaa dhiisanii sochii biraa keessa seenan jedhamee itti gaafatama isaaniirraa kaafamu obbo Geetaachoo Raddaa ibsanii turan jechuudhaan Mulugeetaa Asxahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
bulchiinsa naannoo amaaraa godina walloo kaabaa magaala laallibalaatii fi naannoo isheetti walakkeessa guyyaa har'aatti dhukaasni meeshaalee gurguddoo raayyaa ittisa biyyaatii fi hidhattoota naannoo gidduutti taasifamuu isaa namoonni ijaan argineerra jedhan ibsanii jiru.
naannoonsaa qabeenya sadarkaa addunyaatti galmeeffamanii jiranii fi kunuunsa barbaadan kan keessa jiran yoo ta'u dhukaasi meeshaalee gurguddoo kun balaaf kan isaan saaxilu ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru walitti dhukaasuun addatuun citiin sa'aatilee sadii caalaaf turuu akkasumas miidhaa namoomaa dhaqqabe gadi ba'anii baruun kan hin danda'amne ta'u jiraattonni magaalaa sagalee ameerikaaf ibsanii jiru yeroo dhukaasi gama lachuu gidduutti gaggeeffame sanatti gamoo bataskaana sanaa keessa akka turan kan ibsan namni tokko meeshaa gurguddaa dhukaafameerraa wanti cabee ba'e bataskaana sana aduu qilleensaa fi roobarraa ittisuuf gaaddisa ijaarame irra bu'ee jedhan bulchaan inni haaraan ka bulchiisa naannoo amaaraa obbo Araggaa Kabbada jiraattota magaalaa Dasee wajjin torban kana marii gaggeessaniin mootummaan marii karaa nagaa gaggeessuun dhimma kana akka furuuf gaaffii dhiyaate irratti deebii kennanii jiru. haala wal fakkaatuun godina walloo kibbaa aanaa ambaasal magaalaa wucaalee keessatti sanbataa fi dilbata darbe humnoota lamaan gidduutti dhukaasa jalqabameen lubbuun nama nagaa tokko darbuu fi waajjirri mootummaa gubatee kompiitaroonni dhaabbilee mootummaa keessa jiran miidhaan irra ga'uu haati tokko ibsanii jiru jedhameera. oduu gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa bulchaa aanaa ambaasal obbo zalaalamiif bilbilee dhimma kanarratti haasofsiisuuf yaalus erga bilbila isaanii kaasanii booda sagalee ameerikaa irraa ta'uu baranii bilbila isaanii deebisanii cufan jechuudhaan masfinaa raagee gabaasee jira.
filannoo kibxata kaleessaa as yuunaayitid isteets keessatti taasifameen dubartiin dhalattuu soomaaliyaa taatee fi. Somaaliyaa taate kantiibaa magaalaa kutaa minisootaa keessatti argamuu fi seent liwis paarkii jedhamu ta'uudhaan filatamtee jirti. Naadiyaa Mohaammed umuriin ishee waggaa 27 yommuu ta'u seenaa magaalichaa keessatti dubartiin gurraachii fi musliimni yommuu kantiibaa ta'uudhaan filatamu nama jalqabaa taatee jirti. Magaalicha keessa waggoottan 18 akka jiraattee fi barumsa ishees akka magaalicha keessatti xumurte kan ibsite Naadiyaan bara 2000 kudha sagalii umurii ishee waggaa 23tti miseensa mana maree magaalaa seent liwis paarkii taatee filatamuudhaan filatamtuu umuriidhaan xiqqoo jedhamtee seenaa galmeessitee jirti. naadiyaan kan dorgomte nama dhalataa naannichaa ta'anii fi ogeensa baankii duraanii turanii wajjiniin yommuu ta'u sagalee dhibbeenta 58 argachuudhaan akka mootes beekameera. hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan xumurama gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaan wajjiniin tura. maddeen dhimmichatti dhiyeenya qaban sagalee ameerikaatti akka himanitti. waldhabdee naannoo oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin xumuruu irratti kan fuulleffate marii marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa itiyoophiyaatii fi waraana bilisummaa oromoo gidduutti taanzaaniyaa keessatti kaleessa eegalamee jira haa ta'u malee mootummaan itiyoophiyaatis ta'ee waraanni bilisummaa oromoo jalqabamuu marii kanaa irratti ibsi kennanii hin jiru hanga'oonni paartii mormitootaa sagalee ameerikaattii fi ibsa kennan garuu qaamoleen lammanii walii waliigaltee irra gahuudhaaf akka tattaaffii taasisan cimsanii dhaamsa dabarsanii jiru tsahaay daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi waliin na caqasu.
Bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo marii nagaa bara darbe dhuma baatii eebilaa irratti waliigaltee malee xumurame itti fufuudhaaf Taanzaaniyaatti wal ga'uun himame. Mootummaan Federaalaa Itoophiyaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo marii eegaluu isaanii hanga ammaatti ifaan waan jedhan hin qabani. maddeen mariisitootaaf dhiyoo ta'an sagalee ameerikaaf akka himanitti mariin kun jalqabameera qaamoleen lamaan marii marsaa jalqabaa bara darbe ji'a eebilaa keessa gaggeessanii turan waliigaltee malee xumuramuun isaa ibsuun isaanii ni yaadatama walitti bu'iinsa kana karaa itti fufiinsa qabuu fi karaa nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti waliigaluu isaanii garuu ibsa yeroo sana baasaniin eeraniiru dura ta'an koongireensi federaalaa oromoo piroofeesar mararaa guddinaa waliigaltee qaamoleen lamaan irra ga'an furmaata waaraa fiduu qabaa jechuun hubachiisaniiru.
nagaa fiduudhaaf mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo baay'ee nutis kanuma gaafachaa turre mariidhaa fi walitti dhufuun ba'eessadha. Araara buusuu yaaluun ba'eessadha. Garuu araarri kuni qabsoon Oromoo waggaa shantamaa fi deemaa ture. Gangalatti as ga'eera. Dhiiga baay'eetu itti kennamee gatii guddaatu itti kaffalamee sabni keenya nagaas sirna dimookiraasiis guddinas argachuudha akka danda'utti oo tolfame ba'eessadha. Garuu isaasitti waan ta'u dibameetuma bira darbamoo yaalamee qabsoo saba kanaas miidhaa guddaatti fida. Egaa warri kana jalqabanii waan ta'uuf waan hin taane dibamee boru deebee waan dhowwu waan rakkoo fiduu akka gara sanatti hin deemne garuu ammumaa qabanii akka ta'utti akkatti yaadanii karaa keenyaa gorsa kennuu barbaannaa jechuu kooti.
Akka maddeen mari'isitootatti dhiyoo ta'an ibsanitti gamalachuun. furmaata waaraa irra ga'uudhaaf sochiin jiraachuu wantoonni agarsiisan jiru jedhan dooktar mulaalim tagany warq itti gaafatamaa sabqunnamtii paartii izeemaati.
ድልና ወደ ሰላም የሚወስድ መንገድን ለመከተል የሚደረገው ነገር የሚበረታታ ነው። ሁልጊዜ ከሰላም ከድርድር መፍትሄዎችን ለማግኘት ከንግግር ሰሪያ ልሳን ቆሞ marii fi waliigaltee irra ga'uuf wanti tarkaanfii fudhatamuu jajjabeessamuu qaba. Yeroo hundaa mariidhaan rakkoo furuuf tattaaffii taa'e sun kan qawween taasifamu irraa bu'aa qaba. Akka paartii keenyaatti tarsiimoo keenya sirriidha jennee amannas garuu wanti beekamuu qabu sadarkaa odeeffannootti akkuma yeroo darbe kan marsaa jalqabaa biyya Taanzaayinaatti taasisan osoo uummataa ifa taasisan uummanni tilmaama adda addaa kennuurraa of qusataa tasgabbiin itti baay'isaa eega ture.
Qabxiilee mariin kun irratti gaggeeffamanii fi mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan qaamoleen marii kana irratti hirmaatan akkasumas gama waraana bilisummaa Oromootiin qaamolee marii kana irratti hirmaatan ilaalchisee hanga yoonaatti gama lamaaniinuu wanti ifatti ibsame hin jiru. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti darbina dirree dimookiraasiiti. Waliigalteen Piriitooriyaa waggaan tokkoon dura yeroo mootummaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamu waldhabdee karaa nagaatiin hiikuu irratti abdii guddaatu kaa'amee ture. Gama kaaniin immoo waldhabdeen naannoo Oromiyaa keessaa fi naannoo Amaaraa keessa jiru itti fufuun isaa immoo haala siyaasaatii fi nageenya Itiyoophiyaa keessa jiru rakkina keessa galchee jira. Nageenya Oromiyaa keessa jiru furuudhaa fi kan fuulleffate mariin marsaa lammaffaa mootummaa federaalaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa keessatti magaalaa Daaree Salaamitti eegaluun isaas gabaasamee jira. Dhimma kanaaf haala nageenya Itoophiyaa keessaa waliigalaa ilaalchisuudhaan mitiquu fiqaaduu ogeessaa fi qorataa siyaasaa tokko dubbisee jira waliin haasofna.
Mooliin sundarraa guddaan si galateeffadha. Kanaan dura ministeerri haajaa alaa kan yuunaayitid isteetsi antanii biliinkan ibsa baasan keessatti waliigalteen piriitooriyaa waggaa tokko ga'uunsaa waraanni dhaabbachuunsaa wantoonni kun kun gaarii. jedhanii booda kan oromiyaa keessaas gara mariitti dhufuu qabaa akkasumas kan amaaraa jedhaniiti jiru waliin dubbii kan waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa gidduu yeroo lammaffaaf amma deebee jalqabeera jedhamaati jira kana akkamittiin ilaalte maal fidee dhufuufis jira.
waraanni oromiyaa keessa jiru kun. waggaa shanii ol deemaa jira gaagama guddaa fidaa jira yoo itti dhufellee sadarkaa biyyaatti sadarkaa gaanfa afrikaatti rakkoo guddaa akka fidu hubanneerra kanaaf lafa rakkoon jalqabe lafa waraanni jalqabe jalqabaa ta'uutu irra jiraata ture mariin kunis waliin dubbiin kunis waamichi nageenyaa oromiyaadhaa fi kan tigraay booda dhufuunsaa waan nama ajaa'ibu yoo ta'es garuu kun immoo ta'uunsaa baay'ee gaariidha haalli ammaa inni lammaffaa jalqabeera jedhamaa jiru kun dhugaa taanaan waan bareedaa waan gaariidha. Inni jalqabaa jalqabamee hamma kanaa walirraa fagaachuun isaa gaagama guddaa rakkoo guddaa fideera Oromiyaa irratti Itoophiyaa irrattis.
Yoo amma kan walii galan ta'e egereen siyaasa Itoophiyaa garamitti deemuu danda'a jennee tilmaamuu dandeenya.
Duraan dursaa sadarkaa wal dhabbiitti sadarkaa wal waraanuutti maaltu geessisee kan jedhu sun erga hubatamee booda wanti sun hubatamee immoo gara mariitti gara wal hubachuutti dhufee jennaan oromiyaan nagaa taatee oromoon nagaa ta'ee jennaan akkasuma naannoleen fi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran kan biraallee nagaa fi nageenya jiraatee jennaan abdii guddaatu gara fuulduraatti Itoophiyaadhaafis haa ta'u uummattoota isheefis haa ta'u akka gaanfa Afrikaatti abdii guddaatu jira rakkoo dinagdee gaagama siyaasaa gaagama hawaasummaa wantoota jiran kana hamma ta'e salphisuudhaan gara jireenya tasgabbii qabuutti ceesisuu keessatti gahee hin qaba jedhee yaada.
Amma hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo irratti hirmaateera odeeffannoo jedhutu ba'aatii jira. Inni kun faayidaansaa maaliin jechuun isa yeroo darbeerraa hagam nu abdachiisuu danda'a.
Marii kana yookaan waliin dubbii kana wanti adda godhuyyuu tokko isa kana yeroo baay'ee wanti akkasii waliin dubbiin sun yookaan mariin akkasii gara dhumaarra ga'uusaa fi wal hubachuurra ga'uusaa kan agarsiisu kan akeekudha yeroo baay'ee wanti akkasii. Egaa isaan duwwaan hirmaachuun qofti wanta kana abdachiisaaf gaarii hin godhu karaa mootummaa Itoophiyaa qaamoleen argamuu qabanii fi qaamoleen murteessoo ta'anii waliin dubbii gitaaf gitaa kan jedhamu sana ta'uusaa. murteessaa waanuma fedheefuu milkiidhaaf abdii guddaadhaan eeguun baay'ee gaariidha.
Waliigalteen Piriitooriyaa erga waliif mallatteeffamee torban darbee waggaa tokko guuteetii jira. Waggaa tokko kana keessatti gaafa ilaalamu hojiirra ooleera moo hin oolledha jenna qaamoliin lamaanuu amma gaafa waggaa tokkoffaa isaanii irratti ilaallu ibsa yeroo walirratti baasan argina waan ta'eef.
Egaa waliigalteen tokko. hojiirra ooleera moo hojiirra hin oolle jedhanii xiinxaluu dura maal irratti walii galanii warri walii galan sun immoo waan walii galan sana hubataniiru hojiitti godhaa fi guyyaa ji'a meeqatu kenname kan jedhu taayimlaayinii qabaa kan jedhutu barbaachisa dhuguma walii galteen sun taasifamuusaa karaa miidiyaa karaa adda addaa dhageenya irra hin beeknaa hojiirra oolmaa isaa garuu jaruma walii galantuu fi qaamolee isaan gidduu jiran sanatu beeku jechuudha.
Yeroo waliigalteen piriitooriyaa mallattaa'e sana keessumaa Itoophiyaa keessatti kan naannoo Oromiyaa abdiitutti horamee ture. Innis daandii kanaan xumurama kan jedhu isatti aansee immoo naannoo Amaaraattis jeequmsatu itti fufe waliigalteen piriitooriyaa sun maaliifidha kan inni fakkeenya ta'uutii dadhabe jechuutii dandeenya naannoowwan warra kaaniif.
Gaaffiin kun illee gaaffii ulfaataadha. Garuu kan inni fakkeenya ta'uu dadhabe tokkoffaa haalli fi kooziin yookaan sababni waraana naannoo Tigraay keessaa fi kan naannoo Oromiyaa kan naannoo Amaaraa adda adda iddootti wal fakkaatu qabaa garuu harka caalaansaa garaagarummaa guddaa qabaa. Iddootti immoo akka fakkeenyaatti ta'utus immoo jira namni walwaraanee qaamni adda addaa walwaraanee uummanni miidhamuu caalaa waliigalteen siyaasaa lolli siyaasaa waliigalteen siyaasaa dhumisaa gibantii ta'uu akka agarsiisus iddootti fakkeenya ta'uu jira.
Ibsa ministeerri kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa baaseen haala deemsa mootummaan Itoophiyaa deeme hojiiwwan hojjete hunda erga ibseetii booda karaa gamaa lafarra harkifannaatu jira waan jedhu. Yookaan immoo waan bifa shakkii qabu jechoota asiifachi walitti darbachaatii jiru tarii irra deebi'anii waraana kana walitti kaasuutiin maluu kan jedhuu fi haalli siyaasa Itoophiyaa amma maarradha jira nuun jechisiisuu danda'a.
Isa akkanni warra Tigraay kanarraa yookaan dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo waliigalan sana waliigalteen Piriitooriyaa yeroo mallatteeffamu wantoota qabxiilee waliigaltee sanaa bulchiinsi mootummaa Tigraayis uummata Tigraay wajjiniin mootummaan Itoophiyaas akka federaalaatti haa ta'u akka qooda fudhattoota adda addaatti waan waraqatarra ka'an sana hojiitti hiikuu hin dandeenyamu hin dandeenyu kan jedhu waan ilaalan natti hin fakkaatu. Fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa humnaa fi haamilee ittiin mootummaa Eertiraatiin waraana Eertiraatiin Tigraay keessaa baasuu isaa yeroo ammaa kanaatti qaba jedhee hin yaadu. Akkasuma mootummaan Itoophiyaa qaama hidhatee karaa mootummaa naannoo Amaaraa daangaa Tigraay keessa seenee humnaan qabate sana baasee seeraa fi heera akkaataa biyya kanaatti hin qabachiisa. Amantaa jedhu hin qabu. Hin dadhabaa yookaan gochuu hin danda'u. Humna isaa dandeettisaa tuffachuu qotoon ta'in wantoonni bu'uura dudduubee ta'antu jiru. Deemee deemee haalli siyaasa Itoophiyaa inumaayyuu walxaxaa sodaachisaa maaltu ta'a? maaltu ta'uuf jedhaa jettee akka xiyyaan unpredictable isa ta'e sana akka ta'e taranii hubadhaa nama yaachisaa garuu immoo yeroo akkasii keessaa dukkana keessaa ifni cilaan cillii mul'achuun nama dirqama kanaa fi ammayyuu karaa nagaaf karaa marii karaa wal hubannoo fedha dhuunfaadhaa fi fedha murnaa dabarsanii waa'ee biyyaa waa'ee dhalootaa waa'ee egeree yaaduun akka barbaachisu kan hin dhabu uummataa fi kan hin argadhu immoo fedha uummataa galmaan gahuudhaaf kan jedhutu yaadamuu qabaa jedhee yaada gaasa.
Tole moraan sundarraa ibsa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Fayyaa ta'e atillee.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasa addaatti darbinaa nu wajjin hin tura. Daldaltoonni uffata aadaa hojjechuu irratti bobba'anii jiranii uffanni aadaa warshaatti oomishamee chaayinaadhaa dhufu isa harkaan oomishamu irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu isaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin ibsanii jiru. Uffanni shuufonii jedhamee beekamuu fi gatiin isaa gadi bu'aa ta'e akkasumas immoo qulqullina hin qabne kun kan chaayinaa irraa galaa jirudha jedhaniiru. Tsahaay Daamxoo akka waa'ee dhimma kanarratti. Oomishtoota kana yookaan daldaltoota uffata aadaa haasofsiiftee bakka isaanii deemtee haasofsiiftee gabaasa qopheessite qabdi ittaan isinii dhiyaata.
Daldaltoonni huccuu aadaa hojjechuudhaan gabaadhaaf dhiyeessan kan magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti daldalan halluu kuula uffata aadaa fayyadamuun kan warshaatti oomishamee chaayinaarraa dhufu gabaa dhuunfateeraa jechuudhaan himani. Uffanni kun gabaa keessatti bal'inaan gurguramaa jira. Akka huccuu aadaatti kan jedhan daldaaltonni aadaa irratti miidhaa qaba. Uffanni aadaa kan harkaan ogeessonni biyya keessatti hojjetan badaa deemaa jechuun sodaa qabanis ibsanii jiru. Dargaggoo Moosaa Makonnin huccuu aadaa Oromoo. Daldala magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti.
Hojii uffata aadaa Oromoo hojjedha. Manni uffata aadaa kootii waadaa diizaayinii jedhamuun beekama. Teessoon keenya argamni keenya yookaan shiroo meedaa yookaan Mujjaa jedhamee isa beekamudha. Barataa yuunivarsiitii Finfinneen ture uffata aadaa Oromoo carqii carqiimtu uffannaa aadaarraa hojjetamu jira. Kan shammaanonni hojjetan jechuudha. Shammaaneet hojjetee nuuf dhiyeessa. Darbee immoo uffata carqiiwwan chaayinaarraas hojjetamuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf carqicha shammaaniin hojjetan gaafa siin jedhu warreen akkas akkasii kana mananii jedhamanni kun jirbiirra kan dha'amudha. Isaantu hojjeta shammaaniitu hojjeta jechuudha isa kana. Xilati kun immoo xilata warra kamisee yookaan karrayyuutiin hin beekama. Isaanumatu irratti dha'ee fidaa jechuudha. Yoo barbaadde immoo maashinaanis bifa xilfiitiin irratti hojjetamuu ni danda'a jechuudha kun. Inni kun carqii isa shammaaniin hojjechuu danda'an jechuudha. Inni kun immoo carqii chaayinaati. Shifoonii jedhama jechuudha. Inni kun shifooniin kun immoo carqii gabaarraa bitamee xilata barbaadeen irratti gashitee diizaayinii namni barbaadeen xilata namni filachuu danda'u yookaan fedha nama kastamarii sanaatiin akka isaan barbaadetti irratti gashitee hojjettee fi kennuu biyyi dandeessaa jechuudha. Kanaafiyyuu carqii barbaadeerraa hojjechuu dandeessa. Garuu immoo kan fudhatama qabu isa kan shammaanee sanatu jaallatamummaa qaba jechuudha uummata biratti.
Maaliif isa jaallatu?
Aadaa isaanii sirriitti waan mul'isuuf. Fakkeenyaaf amma carqiin kun carqii magabaarraa bitamudha. Ammanatti hawwatamummaa gahaa qaba jedhee yaadu uummata biratti. Namni maal barbaada? Aadaa isaa sirriitti beeksisuu waan barbaaduuf irraas akka miidhagutti isuma shammaaniin bareechee hojjete sana qulqullina hojjeta shammaaniin gaafa hojjetu qulqullina gahaatiin hojjeta. Harkaanis hojjetu waan ta'eef kwaalitiin isaas baay'eetti waan jaallatamuuf akka baratameentis aadaa uummatichaa keessatti kan baratan isa shammaaniin hojjetu. Uffata aadaa gaafa walbira kaastee ilaaltu akka shammaaniin hojjetu beekaa shammaaniin mootummaa hojjete dhiyeessa.
Shamarreen baay'isee abdataas uffata aadaa Oromoo hojjechuu irratti hirmaachaa jirti. Aadaan saba tokkoo kan tokkorraa waraabamaa yeroo deemu aadaa inni ganamaa dagatamaa badaa deemaa jechuun ibsite.
Manni uffata aadaa keenya mana uffata aadaa Oromoo waliif jedhama. Namoonni akka filatanitti aadaa moodernii gooneedha, biraandii gooneedhaniitu yaadu namoonni tokko tokko diizaayinoonni garaagaraa illee waggaa ba'an akkasitti garuu caalmaatti kan hin gaariidha jedhee hin yaadu aadaadhuma isa oriijinaala sana kan mul'isu isa jirbiin hojjetamu harkaan jechuudha isatu gaariidha jedhee yaada. Wanti amma haaraa biraandii gooneedhanii yaadaa jiran kun kaaseera aadicha balleessa jedhee tana yaada.
Keessumaayyuu uffanni aadaa kun kan baay'inaan irratti uffatamu dhiyeenya kana kan kabajame ayyaana irreechaa irratti baay'inaan namoonni akka uffannaadhaaf isaanitti tolutti diizaayinota garaagaraatiin kan hojjechiifatanii uffataa turan uffata aadaa sajirbiirraa harkaan hojjetamurra shufonii jedhamee kan chaayinaarraa dhufu akka ta'e obbo Kumarraa Abdiisaa kan hojii huccuu aadaa irratti naannoo mujjaatti hirmaatanii jiran sagalee ameerikaaf himaniiru uummanni sababa gatiin isaa gadi aanaa ta'eef uffaticha filata malee qulqullina hin qabu ijattis hawwataa miti jedhan obbo kumarraan.
Gatiin isaanii hamma tokko xiqqoo garaagarummaa ni qabu. Garaagarummaa ni qabu. Kan harkaan hojjetamu kan faabrikaa irraa bahu gatiin isaanii garaagarummaa qabu. Garuu umurii hin qabu. Deebi'ees immoo ija namaatti fudhatama hin qabu. Baay'ee bareedina hin qabu. Kanaafitiyyuu gatiin isaa wal hin madaalu jechuudha. Lammiin kan harkaan hojjetame filata sana filata. Garuu rakkina gatii isaarraan kan ka'e immoo humna isaarraan kan ka'e yeroo inni itti seensan filatu jira jechuudha. Harkaan shamaaniin hojjettu wajjin walitti hin Obbo Kumarraan itti dabaluun akka ibsanitti aadaa sirriitti ibsuufis ta'e qulqullinaan hojjetamee yeroo dheeraatti fayyadamuudhaaf kan ogeessonni harkaan biyya keessatti dhahantu irra filatama jirbiirraa kan hojjetametu jechuun ibsani.
Uummanni keenyas harkaan hojjetamu waan akka wandaboo waan akka xilata abbaa gadaa ofirraa qabu baalee arsii raayyaa kamisee fa'aa kan ofirraa. Namoota beekanii fi ittiin fayyadaman garuu namoota hin beeknetti waan fayyadamanii fi gatii ni hir'isa. Amma shammaanonnis gatiin kana ittiin gashinuu fi gatiin nuti itti hawaasa keenya ittiin dhiyeessinu waliin madaalu kan ittiin hawaasni keenya barbaadu jechuudha. Uummanni immoo akka sanatti argachuudhaaf humni uummata keenyaa hawaasa keenyaa hin danda'u jechuudha. Kun dhiibbaa qaba aadaa Hanga ammaatti garuu kuula uffata aadaa Oromoo maxxansanii warri chaayinaa gabaaf hin dhiyeessinee kan jedhan daldaaltonni kunneen huccuu isaa kuula malee hojjetamu kuula irratti maxxansanii gurguraa akka jiran himaniiru. dhiyeenya kana immoo pirezidaantiin chaayinaa fi muummeen ministeeraa itiyoophiyaa abiyyi ahimad marii biyyoota lamaanii beejingitti taasisan irratti tarsiimoo bal'aa biyyoonni lamaan waliin hojjechuu danda'an irratti waliigaluun isaanii ibsamee jira dhimmoota irratti waliigalame keessaa dhimmi dinagdeedhaan wal utubuu isa tokko ture haalli kun immoo daran babal'achaa yeroo deemu daldaaltonni dhaabbilee daldala xixiqqaa itiyoophiyaa keessaa qaban dorgommii daldalaa haqa qabeessa hin taaneef kan saaxilu yoo ta'u oomishaaleen gatii salphaadhaan chaayinaarraa galfaman waliin. Oomishaaleen biyya keessatti oomishamanii gabaadhaaf dhiyaatan gatiin wal madaaluu dhabuun dhaabbilee xixiqqoo kana gabaa keessaa baasa yaaddoo jedhu akka qaban daldaaltonni kunneen ibsaniiru. Kanaaf immoo akka fakkeenyaatti daldaaltonni uffata aadaa irratti hirmaachaa jiran kan magaalaa Finfinnee bakka Mujjaa jedhamutti hojjechaa jiran agarsiisu tokkodha. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka koovid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahaanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tuujubee Horaa. Pirooduusariin keenya Nigusuu Taamiree Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa jiru anbafqaadhu morodaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bulaa.